mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabahaye ikaze mu biganiro byacu Walichoma nini nyumba yangu na vitu yangu yote nabakia kunyumba, alesi tunakimbia na tulikimbia tu hivi.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abanyekongo zibandanya guhungira mu gihugu cya Uganda zihunga intambara iri mu karere ka Ituri avuga ko imbere yo guhunga inzu yiwe yaturiwe ni mu kanya gato ahandi mu mahanga naho i Mogadishu muri Somalia igitero ca bombe cyahitanye abantu cumi na bane mu Buganda naho nk'uko muvyumvise impunzi zishika ku bihumbi bine zimaze guhungira mu gihugu ca Uganda ziva muri Kongo mu misi itatu ahandi naho icuka kibi kirabandanya hagati y'ubudandaji bwa Amerika n'Ubushinwa abanyesiriya ibihumbi n'ibihumbi n'imiryango yabo biteguriye kuri uno munsi wa kane gukurwa mu karere gasinzikajwe n'intambara muri guta iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza tubahaye ikaze mwese amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye mu buganda ubwicanyi bubandanya kuba mu buraruko bushira ubuseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo buri ko butuma abantu ibihumbi n'ibihumbi bata ingo zabo amakuru atangazwa havuga ko abantu ibihumbi mirongo itanu bavuye muri kongo bamaze kujirabuka binjira mu gihugu cy'ubuganda naho ikiyaga ca Albert mu bisanzwe ni igitekanye kirabangamira ubuzima bw'abantu bagerageza kukijabuka onu itangaza ko impunzi z'abanyekongo batari bake zimaze gusiga ubuzima mu rugendo rw'amasaha atanu mu bwato bagerageza kujabuka urwo ruzi impunzi ziva muri kongo ziriko zihunga intambara ibandanya kubera mu ntara ya ituri hagati y'abanyagihugu bo mu bwoko bw'abahema n'abalendu abacika icumu bavuga ko ibintu byunyutse kurusha mbere kuko ibitero bikorwa muri iki gihe biza bigiturumbuka kandi abagore n'abana nabo nyine birabahitana impunzi zishika mu buganda zakigwa mu kibanza cy'ahitwa sebagoro mu kiringo cy'iminsi itatu iheze onu itangaza ko abantu bashika ku bihumbi bine bamaze kwinjira mu gihugu cy'ubuganda mugenzi wacu claude ganza munyamagana araza kudushikiriza mu buryo burambuye iyo nkuru mu kanya kari imbere handi naho muri afurika muri somaliya kuri uno munsi wa kane abantu bashika kuri cumi na bane bahitanywe n'igitero ca bombe yaturikiye ku mugwa mukuru wa mogadishu muri icyo gihugu abategetsi batangaza ko icyo gitero ca bombe yaturitse mu modoka cyabereye ku ihoteli yitwa weheleye abanyepolitike n'abagwizatunga bakunda guhuriramwo iyo hoteli iri ku ibarabara rica ko abantu benshi mu gisagara hagati kikaba ryitwa maka al makarama abdulaziz hildimdan umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano avuga ati imodoka yari irimo amabombe menshi yari ihagaze imbere y'iyo hoteli ku ibarabara ricako abantu benshi cyane ica irasambuka igitigiri tuzi neza c'abantu bishwe ni cumi na bane abandi batanu barakomereka abategetsi bavuga kandi ko batazi neza neza na neza ico ico gitero cari kigamije nta mugwi muri kano kanya uriyitira icyo gitero uratangaza ko ari wowe wagize icyo gitero ariko birazwi ko ibitero nk'ibyo byagiye birakogwa mbere mu gisagara ca mogadishu byakozwe n'umugwi w'abagwanyi ba el shabab kandi naho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yiteguriye gushira umukono ku rwandiko rushobora gutuma haduka uruhagarara mu budandaji hagati ya amerika n'ubushinwa icyo gikorwa kigiye kuba ku ruhande rumwe mu ntumbero yo kwihora aho mu minsi yahera habaye iyitirwa ritemewe ry'ubumenyi bw'abanyamerika bwitiriwe amashyirahamwe y'abashinwa umushikiranganji w'ubushinwa ajejwe ubudandaji avuga ko ubushinwa bunegura intumbero y'ubwo rwandiko iza ugu- guhu- iza guhungabanya ubudandaji hagati y'ivyo bihugu yizera ko ivyo bihugu vyempi bizotorera umuti w'ibibazo bihari ubu mu nzira y'ibiganiro ivyo bibaye nyuma yaho ejo ku munsi wa gatatu abategetsi ba amerika bashikiriza abamenyeshamakuru ivyavuye mu matohoza yari amaze amezi n'amezi agirwa mu kwihweza niba amasezerano y'ubudandaji hagati ya amerika n'ubushinwa yashizeho ko gukum- igikumu mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kane yarenzweko handi naho abanyesiriya ibihumbi n'ibihumbi n'imiryango yabo biteguriye kuri uno munsi wa kane gukugwa mu karere ka guta eh, kasinzikajwe n'intambara biciye mu masezerano eh, yateguwe n'uburusiya igihugu ca- gicuditse na siriya imiduga itari mike yi- yarungitswe mu karere ka harastad aho imigwi y'abatavuga rumwe na leta bafashe intara ya idlib mu buraruko bw'igihugu ca siriya ivyo bikorwa bisanzwe bikorwa cane mu ntara ya Si- mu gihugu ca siriya bikaba bimaze igihe kitari gito bikorwa mu mugambi wo kugerageza gukura imigwi y'abagwanyi mu kibanza kimwe ngo bomogwe bajana mu kindi muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikirana mu burundi kuri fm 94 n'ibice icenda no kuri 95 n'ibice bibiri mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu mushobora kudushikira no kuri facebook yacu muri kano kanya nyene turiko turavugiraho ku buryo bwa facebook live mushobora kandi no kutwandikira mukoresheje email yacu ni radiyo yacu arobase gmail akaburungu com twitter naho nyine niho turi adrese ni voa radiyo yacu na site ya internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru avugwa hirya no hino eh, mu karere nako mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda ikigo gihererekanya amafaranga gikoresheje amakarita ya mastercard cyatangaje umugambi wo guhangira uburu- u- urubyi- urugwaruka rwa afurika imirimo abarwi- ah, abarirwa muri miliyoni ya bi- mirongo itatu iyi nkuru mugenzi wacu asumta akaboye mu rwanda arayidushikiriza
uyu mushinga watangiye mu rwanda utangiranye akayabo ka miliyoni ijana z'amadolari y'amerika aya mafaranga azafasha urubyiruko rw'abanyarwanda babuze imirimo ariko bafite imishinga ikoze neza iki kigo cya mastercard cyiteguye guhanga imirimo itari munsi y'ibihumbi ijana na mirongo itanu mu myaka cumi n'ibiri iri imbere usibye guhanga imirimo iki kigo kinahiteguye gufasha uburezi bw'u rwanda mu gikorwa cyo kwigisha abarimu bagaha amasomo abanyeshuri azabafasha kurangiza bahita bajya ku isoko ry'umurimo uyu ni dr eugene mutimura minisitiri w'uburezi mu rwanda iyo rero ubonye umufatanyabikorwa nka mastercard foundation ashora miliyoni ijana mu myaka itanu mu gihugu ni amafaranga menshi cyane cyane cyane yuko ibikorwa bafite bifite targets n'ibyo bashaka kugeraho bifatika harimo guhanga imirimo eh, ku rubyiruko cyane cyane abana b'abakobwa eh, mu cyiciro cya tourism eh, na hospitality management ibyo twabonye yuko ari byo eh, bifasha cyane umuvuduko w'iterambere mu gihugu cyacu ariko ntabwo wabigeraho gusa udashyizemo investment cyangwa udashyirizemo ibikorwa nyirizina icya kabiri ni uko barafatanya na leta kandi leta ni kimwe mu byo yahisemo kugira ngo ube umuvuduko w'iterambere icya gatatu cyo navuga ni uko mastercard foundation nibwo bwa mbere ishyize ibiro byayo hanze ya canada ku ikubitiro uyu mushinga uzibanda ku rubyiruko ari narwo rukunze kugaragaza ibibazo bituruka ku kubura akazi urubyiruko rwaganiriye n'ijwi rya amerika ruvuga ko rumaze imyaka rurangije kaminuza ariko bakaba barabuze icyo bakora ntabwo kubona akazi byoroshye turahangayitse cyane iyo ugeze nk'ahantu harimo bashaka abakozi bangaja nibwo ubibona haba hari abantu benshi cyane ndetse hari igihe uhagera ukumva ubaye dekuraje ukumva nta n'ubwo watanga ush- ugasanga barashaka nk'abantu babiri bamaze ku- kuza nk'abantu barenga mirongo inani tubwa guhanga imirimo mu by'ukuri buri muntu aba afite umushinga yakora ariko kugira ngo abone icyo yatangiza igishoro ntabwo biba byoroshye so nagerageje no kwiga ibintu by'imyuga gerageza kubabonerekana yuko nakwikorera nabyo ntabwo byanshobokeye kubera ko usanga imisoro niba ucuruza nk'ibintu wenda bifite agaciro ka k'ibihumbi nka magana atatu ugasanga bashatse gusoresa kimwe n'umuntu ufite ibi- eh, donke ufite ibicuruzwa by'aga- bifite agaciro nka ka miliyoni eshanu nagerageje no kwikorera birana uyu mushinga mugari watangirijwe mu rwanda ufite intego yo gufasha urubyiruko rwa afurika guhanga imirimo igera kuri miliyoni mirongo itatu mu gihe cy'imyaka itanu ikigo cya mastercard kivuga ko afurika ari umugabane ukura cyane kandi ugizwe ahanini n'abakiri bato iyi ikaba impamvu yatumye berekeza muri afurika mu rwanda niwo mastercard yatangirije uyu mushinga bwa mbere mbere yo kuwugeza mu bindi bihugu bya afurika urubyiruko rwo mu rwanda rwamenye iby'uyu mushinga mbere rurizera ko ruzungukira kuri uyu mushinga ikibazo cya mbere gihari du- kandi twese tuzi ni uko nta kazi gahari uburyo bworoshye rero ni ukwishakira umurimo icyo dusaba rero urubyiruko ari nacyo twebwe ababashije kugira ikintu dutangira tutwa- turi kuvuga uyu munsi ni uko ugira igitekerezo ukanakibwira abandi nibwo buryo twakoresheje kandi ntikiza ari nabwo re- leta idufasha kugira ngo dukomerezeho tubwire n'abandi ibitekerezo birahari ni byinshi dore umufatanyabikorwa abaje rimwe na rimwe ngewe ba- nabonye mentorship nabonye ah, coaching biciye muri project za mastercard nta nubwo ari eh, nta nubwo mastercard ubwayo bundi yazaga ku- kuri tere ariko noneho yaje kuri tere uyu mwaka imyaka icumi ishize yarakoraga ariko itaza kuri tere icisha mu zindi organization ziri mu gihugu ubu noneho yaje mu gihugu ubwayo irahibereye bivuze ngo ah, twizeye ahubwo ko bigiye kuzamuka kurusha ibyo twebwe twabashije kugeraho ikigo cya mastercard cyiyemeje kubaka ishuri ry'icyitegererezo muri buri karere k'igihugu iryo shuri rizajya ritanga ubumenyi bukenewe n'abatanga umurimo mastercard ivuga ko igiye gufasha urubyiruko cyane cyane urw'igitsina gore bibanda cyane ku nzego z'ubukerarugendo n'urw'amahoteli mastercard ifite icyicaro muri canada asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze cyane yasumta kaboyi ngaho mu rwanda tuve mu rwanda tuje mu buganda nk'uko tuba twabwiye mu ntango mu buganda impunzi z'abanyekongo zibandanya kwinjira muri icyo gihugu ku, ku rugero runini mugenzi wacu claude ganza munyamagana arabitubwira mu buryo burambuye
amazi y'ikiyaga albert ni meza ndetse ateye ababengeza ariko ashobora no guteza akaga umuryango w'abibumbye uvuga ko impunzi nyinshi z'abanyekongo zapfuye zigerageza kwambuka iki kiyaga bakoresheje ubwato bujegajega kwambukiranya iki kiyaga berekeza uganda ni urugendo rw'amasaha atanu buri munsi haracyaza abandi benshi bahunga imvururu ziri kubera mu ntara ya ituri Tam Daniel Rogers uhagarariye HCR ahitwa Sebaguru muri Uganda aho izi mpunzi zakirirwa aragira ati and some are even taking cattle like uh, goats, like uh, bamwe muri bo ndetse bazana n'amatungo nk'ihene inkoko n'inka ubwato bumwe bwarohamye bwarimo inka makumyabiri na zirindwi izo nka zose zarapfuye ariko turokora ubuzima bw'abantu but the human beings were rescued.
impunzi nyinshi ijwi rya amerika yabonye zari zifite ibikoresho bike abenshi baracyashakisha abana n'ababo bakunda baburanye uwitwa duniya sikwetu sorongoni amaze ukwezi ataraca iryera umugore we Eh, wakati walikuja tu, walikuja usiku wakavamia wakaua vijana avuga ko igihe baterwaga hari nijoro kandi ko hishwe urubyiruko rwinshi nari mu gipangu numva abantu benshi bataka nsohotse kureba nasanze abaturanyi banjye bose bicishijwe imipanga nahise ncika ilibidi nikimbie.
kuri site ya sebagoro abakorerabushake basaba impunzi zikihashyika kujya ku murongo zikurira imodoka hari umuvundo baravuga ko bananiwe cyane imvururu hagati y'abo mu bwoko bw'abahema n'abarendu zimaze imyaka myinshi abarokotse bavuga ko batakinaburirwa iyo bagiye guterwa bitandukanye no mu myaka yashize kandi ubu n'abagore ntibabareka chantal lave aragira ati Walichoma nini nyumba yangu na vitu yangu yote nabakia kunyumba.
batwitse inzu yanjye n'ibirimo byose twahunze nta kintu na kimwe dufite n'iyi myenda nambaye nayihawe n'umugiraneza ngeze ku mupaka Nini kule ku- hmm?
yahunganye n'abana be babiri ababyeyi be n'abandi bavandimwe bose barishwe hagati muri uku kwezi kwa gatatu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryatangaje ko impunzi ibihumbi bine zahungiye muri uganda ziturutse muri ituri abarimo guhunga ubu barajyanwa ahitwa cyangwari baracyaza bahunga imvururu uwitwa kayigwa ciwe aravuga ati tunasikia hata kwa redio banduku yetu bo kwa nini wakati numvise kuri radiyo abarendo bavuga ko turi abavandimwe ariko kubera iki baje bakatwiraramo n'imihoro imyambi amacumu n'amashoka kuki ntacyo abasirikare babikoraho kuki birantangaza rwose niba ari politiki ntabyo tuzi kama kuko politiki sipa najua ikagoma bakirirwaga hamaze kuzura abayobozi ba cyangwari baratinya ko hashobora kwaduka icyorezo cya kolera mu kwezi kwa kabiri impunzi zisaga magana atandatu zafashwe n'iki cyorezo makumyabiri na batandatu bahita bapfa umuryango mpuzamahanga utabara imbabare ku rubaho wuje ishami rya uganda urakangurira impunzi gukaraba intoki neza mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uganda yakiriye impunzi zisaga miliyoni ziturutse muri sudani y'epfo ubuyobozi bwa uganda buzi neza ko bukeneye imfashanyo yihutirwa kugira ngo babashe kwita ku mpunzi nyinshi zikisukiranya ziva muri kongo
amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini arabandanya hano ku iradiyo ijwi ry'amerika mu gihe kuri uyu wa kane itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa gatatu arihimbazwa y'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariye amazi uyu munsi ushyitse imitumba imwe imwe yo muri komine mugwi yo mu ntara ya cibitoki ifise ingorane nyinshi zijanye no kwiteza imbere kubw'ubukene bw'amazi buharangwa mu ntwaro bavuga ko ubwo bukene buva ahanini ku igurirana ry'abantu mu gihe n'amazi ubwayo atera kena ku masoko ni nk'uyu mumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika diane ndonse mu ntara ya cibitoki umutumba wa masha ni umwe mu mitumba ya komine mugwi ufise ubukene bw'amazi abanyagihugu baho bavuga ko kugira bashikira amazi meza bafata urugendo rw'amasaha atatu kukaba nkako abajeje intwaro kuri uwo mutumba bavuga ko ufise ibombo rimwe rya rusengo amakuru tubandanya dukura mu bajeje intwaro ni uko uharugwa ko abantu bagera hafi ibihumbi mirongo ibiri n'indwi ivyo biruko mu gihe muri rusangi umutumba umwe umwe wategerezwa kuba ufise n'imiburiburi za rusengo umunani uwurongoye igisata kijejwe kubungabunga inyubakwa z'amazi muri komine mugwi niyo nkuru jesus marie asigura ko ubwo bukene bw'amazi buva ku igabanuka ryayo mu masoko maze bikunyurwa n'igwirirana ry'abayakoresha uyu mutumba urabangamiwe n'ikibazo c'amazi kandi n'umutumba uriko abenegihugu batari bake ingorane rero zihari ni uko kuri uyu mutumba nta masoko y'amazi ahari ku buryo twobubakira za rusengo ayo masoko rero ntayahari hanyuma mu myaka iheze amazi y'amabomba yarashikayo igisagara c'imugwi kitaraguka hariyo n'ishuri rya primaire bita ekofomasha amazi yarahashika ariko gushika uno munsi aho igisagara c'imugwi cagukiye ntibikunda ko amazi ashikayo kandi n'iyo twayakura mu masoko amazi yaragabanutse cane ku rugero rutari ruto yarakamye ubwo bukene bw'amazi bufise ingaruka nyinshi ku banyagihugu bo kuri uyu mutumba wa masha hamwe ni ku bijanye n'amagara meza aho bavuga ko bataronka yo boga ku mibiri kukaba nkako benshi bambaye impuzu zitameshe cyane cyane abariko baregereza izabukuru hamwe n'abana bakiri bato eka no ku mibiri yabo iriko ubuhoma uyu mutama atubwira ko n'inda ziraye mu mpuzu bambara inda rero nizo tugwaye ino rero bwa mbere ku kubera ubukene bw'amazi urabona ni nk'aka gafurani karamaze hafi ukwezi katameswa hejuru yo kubura amazi hambavu y'izi nda hari n'utundi dukoko dutera amavunja tw'imbaragasa tubajya kubera isuku rike uyu mukenyezi atubwira uko bimugora kuronka amazi atekesha n'ayakoresha isuku turafise imbaragasa kubera ubukene bw'amazi urabona nk'ibi bihuzu nambaye ntibimeshe urabona ngiye kutuvoma urabona ko nshaje ndatuzanye ngira sinda natwiyoga ncangira nti nzodukoreshe ejo ndabe ko iminsi yo biriyongera komine mugwi isanzwe yimbuka ibitoke vyinshi izi ubwa mbere mu makomine atandarizwamo inzoga ziva mu bitoke ariko ku bw'ubukene bw'amazi umukuru w'umutumba wa masha ntiba ndetse onesifo avuga ko abarimyi y'ibitoke bahagaritse kubiganamo inzoga benshi barabihevye iyaba twari dufise amazi n'imiduga ibiza gutora inzoga ngaha ariko kubera kuriyo ngorane ibitoke baca babijana bakabipakira bakabishora imugo ibindi navyo agasoko dufise bica biza kugurwa n'abantu bava mu manege umutumba wa manege n'ubucuruzi bakarangura ivyo bitoke ku begeye ibarabara uronka n'amazi nibo baca babigana ingaruka z'ubukene bw'amazi ziraba inzitizi no mu bijanye no gutanga indero uko bikwiye mu mashure uyu mwigisha wo kw'ishure shingiro masha arabitwiganira umwana ashobora kuza agashika nka saa mbiri n'inusu bamubaza ati wari hehe ati nari kuvoma newe wahari uriya avoma ugaca uvuga ati nta kundi ibijanye n'indero biragoye kuko nko mu minsi yahera twarigeze ari nko kuwa mbere babwira abana ati mbo turebe abana baje batoze ukabaraba wanamurungika muhira ati genda uje woze ntagaruka kuko amazi ataba ayakura kuko ari kure abavyeyi barereye kuri rino shure shingiro rya masha bafise impungenge ko abana babo bashobora kwasiga ubuzima abana ngaha turibaza ko bazohava banaharira n'ishano umwana arashaka amazi ngaha kwishura akabura ye akura akirukanga mu mihana cyangwa iyo mu masoko ayorora ibintu bibi bibi byose bapfa kunwa banywa ibiziba bakahandurira indwara umwana hari n'igihe agwara bikarinda gusaba yuko barinda gusaba amazi mu mihana yo kumusukako kugira yoroherwe mu mutwe baronka ingene bamushikana kwa muganga mu ntwaro bavuga ko mu migambi izorangurwa uyu mwaka harimo kwegereza amazi abanyagihugu bo muri komine mugwi umuhanuzi wa musitanteri w'iyo komine ajeje intwaro n'imibano salvatore niyo buhungiro avuga ko uwo mugambi bawutegekanirije imiliyoni zigera kuri mirongo irindwi na zitanu aha tukamenyesha ko ubukene bw'amazi byongeye buva no kutabungwabungwa neza kw'inyubako z'amazi niyo nkuru jesus marie ajejwe igisata kibungabunga izo nyubako muri komine mugwi avuga ko ico gikorwa kitaborohera kuko bakoresha amafaranga avuye mu ntererano y'abanyagihugu ico gikorwa rero ntabwo kitworohera kuko n'amafaranga dukoresha ava mu banyagihugu nyene none rero abo banyagihugu mu gihe bataba bafise amazi kumubwira ngo riha igiciro kingana gutya a kugira ngo tubakorere amazi tuyabungabunge ntavyumva neza afuma avuga ati muyakore hanyuma turihe amazi tuyabona natwe rero tukaba tudafise ikigega twikorako kugira ngo dukore y'amazi umutumba wa masha gitohera na manege niyo mitumba ikenya amazi kuruta iyindi muri komine mugwi amakuru dukura mu bajeje intwaro avuga kandi ko nko mu ci riheze amezi abiri yaheze atanima ry'amazi rikorotse mu gisagara ca mugwi mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika urakoze cyane diane kuri iyo nkuru tuve mu cibitoke tumanuke gato muri kivu tukivuga ku bijyanye n'amazi nyine impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitatu ziba mu inkambi nshasha ya murongwe iri mu karere ka fizi mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo zirifuza ko ikibazo cy'amazi adahagije muri iyo nkambi cokemurwa kugira ngo birinde kuza bararondera amazi hanze y'inkambi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo mu burasirazuba bwa kongo muri nkami nshasha y'umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa baraka aho ni mu birometero birenga mirongo itanu n'inkambi yo mu rusenda impunzi zibaye muri iyi nkambi imaze igihe cy'amezi ane ifunguwe zivuga yuko zifite ubukene bw'amazi turuka ku mabomba make ndetse no kuba amazi yo muri iyi nkambi atazira ku gihe ndi mugwango edmo ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine y'amavuko yabwijwe igihe amerika ko babangamiwe no kutagira amazi ahagije kuko nayo bavoma atajya azira ku gihe icyo kibazo cy'amazi twebwe tugifise cyane rwose ni ikibazo duhwanye mbere cy'ingorane ni ikibazo cy'ingorane cyane kuva dushika mu minsi ya mbere ntitwaronka amazi neza ariko tukaronka amasaha agiye naho nyene gushika rero uno munsi amazi kwemeye kwavoma mu gatondo ku munsi ni ku munsi mu gatondo amasaha nk'abiri amazi haba n'abakamirako batayarose bakaca biruka mu banyagihugu hahepfo mu bakongomani kuja kurondera amazi nka jewe ikibazo honyene akarorero nari maze indwi yose ntashira amazi ku mubiri aho nyine no ku birenge je nazindutse kuvoma baravuga ati none wewe waraye kurima je nagize ikibazo c'ejo ndabura amazi ndabana n'umuntu nosaba amazi yo gushira ku birenge naro mu gatondo natowe n'umukenyezi umwe aravuga ati ubu mupapa banza mumurete je mbanza kumuvomera banze kuronka amazi icyo kibazo cy'amazi rero kwenga kiraduhanze kiraduhangayikishije izi mpunzi zikomeza kugaragaza yuko kubera iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri iyi nkambi y'umurongwe kiri mu bituma impunzi zihitamo kujya gushakira amazi yo gukoresha mu mugezi wa mutambara ndetse no ku kiyaga cya tanganyika nubwo hari igihe izi mpunzi zifatirwa hanze y'inkambi zigafungwa kubera ziba zasohotse ari nta ruhusha zihawe kugira abantu baronka amazi barindira kujya ku ruzi bitwa mutambara nagwo ruri hafi y'ikirometero n'ibindi birenga kugira ushikana amazi ngaha baguca inoti y'amajana indwi canke amajana umunani tanganyika nayo iri ahantu kure cane yonyene yoba iri hafi y'ibirometero bibiri kugira woba uduganya amazi udafise nk'akantu bitwa gakinga ngaha mw'iyi nkambi ya murongwe ntushobora kuronka amazi kuba woronka amazi ni ukuvuga gusohoka inkambi ngaha nubwo hoba hakiri kare biratugora kuko dushobora kugenda wagera hirya hirya ugahura ugahura n'abasirikare dufate n'umupolisi acagufata kubaza ngo zana ibitamburisho twebwe natwe rero bikatugora gute umwanya uwo ari wose nta kuntu umuntu yokwama afise igitamburisho kuko nshobora kuza kucyaka uwo munsi kigaherana n'uno munsi arivyo sindonka uburyo bwo kuza nayo amazi rero naja kuyaronda canke naza kurondera utundi ngiye naba ngiye aho hiyo bamfashe sindonka ukuntu nisigure ikintu bakora ni iki bavuga ati ngaha zana amafaranga utayazanye tugushira mu gasho nanjye amafaranga rero ntayo nayo gusuma ngaha ndahangayika kugira ngo ndayaronke manirakiza samweli ni impunzi yo muri iyi nkambi y'umurongwe azaba ishiramwe rya dese ko ryashyira imbaraga muri iki kibazo cy'amazi kugira ngo bizabarinde kwandura indwara zituruka ku isuku rikeya ryo kutagira amazi bosare kugira ngo twongereze uburyo bw'amazi agwire kuko imya- atamazi ahari umwanda uba mwinshi tubura iyo dukoresha amasaha amazi twogesha amasahani ayo twoza abana natwiga ayo twiyoga umwanda ugaca ugwirana agaca bituzanira ingaruka mbi ku mubiri wacu amagwara agaca agwira icyo twosaba rero kutubwiriza amazi ku ruhande rw'ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bukorera muri iyi nkambi buvuga yuko iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri iyi nkambi kigiye gushakirwa umuti tubamenyeshe yuko iyi nkambi ishasha y'umurongwe imaze amezi ane ifunguwe ikambitsemo impunzi zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo za mongemonge sange ndetse na kavimvira pedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika imurongwe yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
amakuru hano kuri radiyo ijwi ry'amerika arabandanya abategetsi bo mu ntara ya borno mu gihugu cya nigeria bafashe ingingo yo kugara amashuri yose yisumbuye havuyemo ayo ku mugwa mukuru wayo maiduguri n'ahitwa biyu basiguye ko imvu z'umutekano arizo zatumye iyo ngingo ifatwa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eroje uwirikaneza aduhe ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru amashuri yose yisumbuye yo mu ntara ya Borno mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria agiye kugarwa gushika hafashwe izindi ngingo keretse ari ku mugwa mukuru w'iyo ntara Maiduguri hamwe n'ahitwa Biyu ako karere ni kamwe mu tubangamiwe cyane n'indyane z'umuhari w'intagondwa wa Boko Haram abategetsi bo muri ako gace basiguye kuri uyu wa kane ko ayo mashuri agiye kubugarwa kubera imvo z'umutekano ku rugabano rwa nigeria na cameroon hamwe n'umupaka wegereye ikiyaga chad intara ya borno ifatwa nk'ikirimbiro ry'amabi akorwa n'abagwanyi ba boko haram bahagaze ku mahame ya isilamu insiguro y'izina rya boko haram mu rurimi rw'igihausa ni inyigisho z'ibihugu biteye imbere ni icaha iyo ngingo ifashwe mu gihe abihevyi bari bagarukanye abakobwa barenga ijana baheruka kunyuruzwa mu kwezi kwa kabiri guheze mu gisagara ca dabci kiri mu ntara ya yobe ihana urubibe na borno amashuri afise urutonde rw'inyigisho zitavangura amadini niyo yibasiwe inshuro nyinshi mu gihe c'umugararizo watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda umaze guhitana n'imiburiburi abantu ibihumbi mirongo ibiri igisata ca onu citaho ineza y'abana unicef kimenyesha ko abarimu barenga ibihumbi bibiri n'amajana abiri na mirongo icenda na batandatu bishwe nayo amashure yababa igihumbi n'amajana ane arasamburwa mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu muhamadi burama mushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru no gutunganya intwaro muri ako karere yasiguye ko iyo ngingo yafashwe inyuma y'igitero cakozwe na Boko Haram mu ikambi y'abateshejwe izabo yahitwa Ran ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa gatatu abantu batatu bakora mu gisata co kugarukira ku bahuye n'amakuba n'abajejwe umutekano umunani barishwe muri ico gitero cabereye muri ico gisagara kiri ku rugabano rwa Nigeria na Cameroon amashirahamwe afasha abahuye n'ingorane yaciye akura abakozi bayo bamaho muri ako karere amashure yari amaze kubugarwa bitewe n'ibitero vyahitanye abantu ahitwa buniyadi mu ntara ya yobe igihe abanyeshuri barenga mirongo ine bicwa mu ishure ry'uburaro rigenewe abahungu gusa mu gitero co kurwanya boko haramu inyuruzwa ry'abana b'abigeme biga mu mashuri y'intango barenga amajana abiri ishiboke mu ntara ya borno mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane n'abandi ijana na cumi bidabci muri yobe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ryatumye ayandi mashuri yugarwa
turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko reka tubibutse incamake y'amakuru bavugwa hirya no hino ku isi twababwiye yuko ubwicanyi bubandanya kuba mu buraruko bushira ubuseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo buriko butuma abantu ibihumbi n'ibihumbi bata ingo zabo bakajabuka uruzi albert binjira muri uganda twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa kane abantu bashika kuri cumi na bane bahitanywe n'igitero ca bombe yaturikiye ku mugwa mukuru wa mogadishu muri somaliya twabwiye kandi ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yiteguriye gushira umukono ku rwandiko rushobora gutuma haduka uruhagarara mu budandaji hagati ya amerika n'ubushinwa aho ni naho rero duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio i washington dc innocent kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro kuri mikoro mwari muri kumwe nanje oriane itanga ishaka ndabifurije umugoroba mwiza imana ibahezagire mwakoze